oh my people oh how una dey my people i dey greet una especially according to una time oh depending on where una dey watch us our gbongolistic people una don hear hey make una stand down make una sit down e as e dey happen oh Queen May legal team don intensify effort to make sure say Yul Edochie sign divorce letter because my people una know say Yul Edochie dey dodge how it according to wetin we dey hear of recent you all yool edoche don look up look down look left look right don see say this whole matter don fall pressure. am e don dey find way wey be say im go take reconcile with queen may That is why e come and talk say the thing wey e be say e dey di issue wey e be say e dey between him and queen may say whether we the online in law like it or not whether we the amebo group of company we like it or not Queen May still remain his eh, legal wife. Now, according to what we dey hear, we hear say Queen May legal team that they wrap up. They don't they wrap up, They don't dey intensify effort to make sure say this case come to conclu conclusion so that Queen May go get herself, Queen May go be free. Queen May go be free Mandela, yes o, so Queen May go free as the best of the air. Now when we say this matter don't they reach to the logical conclusion na now na it has done on you say ah im go come lose person like queen may queen wey be say na asset queen may wey na gold wey be say a lot of people in in fact the one wey be say dem say e dey dey pain yool edoche say you yool edoche say the way people dey even dey cause am say im be mumu say how ah, im go leave gold go carry firewood say and he don look the whole thing He don see am say queen na asset queen na material queen may na genius god carry genius give am he say he wan go carry dollars." so my people o oh, hmm, so as me una dey talk now a lot of people come say "You all yul edochie all this one wey you dey talk na medicine after death you go first of all sign the divorce you go first of all sign it una go come divorce if e be say you want queen may back you go come toast am you know as i dey check woman you go check woman if we may still fit consider you say una still dey the level because as far as this whole gbasgbos is concerned yeah, queen may don waka leave you queen may don pass you o nkari e get wetin dem dey call for igbo land dem dey call am nkari queen may don pass you e don pass you person no go from landlord come enter ten ant eh level don change for queen may where you live, queen may no be there you see am so you go sign the divorce letter wey you don sign am una don dem don share the garri then if e be say queen may fit still consider you if e be say you go go toast queen may you get liver if if i talk say you go fit get liver dey where queen may dey because where you go for see queen may when escort dey follow queen may up and down where you wan dey take spin am where you wan dey take toast am Nine people dey test you like edoche say you like edoche you never know wetin you do yourself for the fact say queen may na very quiet person and then dey talk this this men queen may una know you know wetin happen to the richest woman in nigeria na uh, alakeji uh, wetin be that uh, eh, for longshore alakeji when e be say dem say he and im husband divorce say as they just divorce ten thousand men don call say they want to marry her. na wetin go happen to queen may be that because everybody nobody wey no like better thing na only you wey be say you be your like, Edochie you no like better thing Judy Austin come you deceive Judy Austin Judy Austin deceive you two of una just dey deceive una sef una think say una go drag may enter depression rather una come drag may enter fortune come enter riches and glory come enter grace level una see una sef now all of una two of una together una no reach queen me, so my people Oh, according to wetin we dey hear o oh, eh queen me legati they are working tirelessly they are working day and night to make sure say this whole divorce something this one wey be say your like deche dey come and dey come deny say dem biscuit maker this una never start no your like deche never see anything so according to wetin we dey hear queen me legati. very very soon in fact e don longer far again and now wey be say yul edochie know say ah divorce is very around the corner e no far again e dey try to do good face una see am say yesterday na so e post daniela picture abi daniel picture like three times im go kpai for im daughter im go do dis some more time im go post im daughter again dem say dem never see hypocrite like yul edochie hypocrite yan yul edochie and judy austin dem be the highest hypocrite highest hypocrite so far na dem be because these two people wey be say you dey see so dem know wetin dem dey do na im people dey advise Queen May say Queen May no in fact eh you Yul Edochie no reach your level again no just bother yourself no just bother yourself because you Yul Edochie all this one wey be say e dey do na because he don try to make sure say e provoke Queen May o oh, provoke Queen May do all sort of thing do all sort of things to make sure say he trigger queen may for where queen may no answer am mm, now ah. queen may no answer Waiting he carry queen may oh god that queen may eh, my people power of silence silence is a is a is a weapon Now from queen may now take no say eh hey the power of silence is so powerful i never knew before so hmm, this one will be say yall edoche dey tell people say Queen May is still married to Queen Bey. Queen May is still his legal wife. Very soon, divorce is coming. Oh. See you see divorce. See you see divorce. Hey. Eh. Eh, hey, Weleke. No be small thing, oh, my people. It's not good to be to be to be wicked because as far as this whole thing when it's concerned, if you now look at you all like don't you, una say na guilty conscience they worry you all don't you guilty conscience una know the way you yul edoche and queen start life together everything so this one wey be say e go dey do so that make queen for verse at the end of the day at the end of the day e want to hurt queen may we con go dey hurt hurt himself so eh the lawyers of queen the legal team dem dey work day and night day and night to make sure say this divorce state so that queen will be free yul edochika no be carrying judy austin They give am belle bumper to bumper dey tell People say they tell cop say dem be skit maker skit maker wey They produce picking. Then, you go come expect queen may to to to You go come expect queen may to just they eh, they wait up and down no way so very very soon yul edoche eh, and queen may Then go share the garri When they share the gari, everybody go carry their gari. waka now you yul edoche don think and think and think and think according to what we dey hear we hear say you yul edoche now don't they reason or don't they think say hey so im go come divorce because definitely he's losing everything to queen may so im go come divorce queen may im go come divorce queen may im go come be tenant because the hundred million naira self he no go he no go see money pay feeding judy austin he dey grand so This thing wey e be say before two two of the judy austin and yul edochie wey dem they take laugh whether they take the thing say na joke it's not a joking thing no, it's not a joking thing and yul edochie is not finding it funny at all could I leave all this thing When we say they come social media they come they do like say you know they enter they do all this. dey share o oh, eh hey my people, Not be small thing Wait when I think about this whole thing what I think about this whole thing di question wey i want to ask we could answer up for comment section if for example say you be queen may and you like oledoche after all this embarrassment disgrace and the rest you like you? come get mind come come and say you want to beg you go green. if i be queen may i no go green no if you go if you be queen may if you go green, leave your comment for comment section if you no go green, let me know how you feel about this whole thing make we continue our comments our our gist for comment section I have a nice day bye.